e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso eh doctor we ko tshimologong fela eh a re lebelele mefuta e farologaneng ya go thibela pelegi mo go rona batho ba bomme eh ha re bua ka mekgwa e fapaneng ya dithibela pelegi go bomme re ka bua ka tsa mathomo tse e leng gore ke tsa go itlhokomela e leng mo go dirisiwang di-condoms go tloga mo go na le tse dingwe gape tsa sebedisang re di bitsa re ke hormonal treatment mo e leng gore re a tseba gore motho wa mosadi o na le di-hormones mmeleng wa gae tse e leng gore kgwedi ka kgwedi di a sebetsa di a changer go fitlhela bofelong ba kgwedi mo e leng gore o bona uh, matsatsi a gae e leng period jwale di-hormonal mm. treatment e leng gore ga re bitsa prevention or contraception ke tse e leng gore di etsa gore di-controle di tlose go tloa mo go natural cycle di etse cycle e leng gore e tla kgona gore e thibele gore mme motho wa mosadi a seke a ntsha a releasa lehe le le le tlabe le kopana le peo e tswang go gore a tsebe gore a ime ke e thibela le leo le gore le seke la tswa e le gore le hae ba peo ya ntate e ka kena go yena e seka etsa mmereko go hang ho seka ba le pregnancy and then ho seka ba le ngwana jale re na le mm-hmm. mefuta e fapaneng re bua ka holo ka di-hormones re bua ka re bitsa progesterone and then re bua le ka estrogen jale di-contraceptives tsa rona hangata di thibela pelei go na le tse e leng gore di na le progesterone only and then ho na le tse ding tse leng gore di na le progesterone le estrogen di sebetsa ka mekgwa e fapaneng e le di-group tse pedi tse fapaneng ya pele e ka ba dipilisi ya ba le ntho re bitsang implant or hwa ba le di-injections le lip kapo i c d and then tsele tse kopaneng progesterone le estrogen teng ho ba le e ka ba pilisi ya ba ntho re bitsang le patch go tloa moo wa ba le tse dingwe gape for batho ba seng ba hutile e leng tsa hormone replacement therapy hmm a gona le nako e, e e e e e lekanyeditsweng gore o ka e di dirisa go fitlhela fa ka ntlha gore nako tse dingwe sa leka ngwana le 14 years a bona sesadi sa gage batsadi ba ba mora ba re ya tleliniking o thibele pelege o dingwaga di le some mabedi le botlhano ga jaana o sentse na di dirisa a gona le nako e e beetsweng gore motho a di dirise sebaka se se kae ngaka ga e le ga motho a sa le dilemong tsa go ba le bana mo re bitsang reproductive age ga gona nako e e leng gore e ka behelwa gore motho a dine ka yona go tswa ka merero ya motho gore o plana gore a tla a thome family ya haeneng jwale ha ka motho a batla go na le tsere di bitsang short term e leng tsa sebaka se se kgutshwane intermediate e leng tsa nako e kang case tsang kgwedi tse pedi ho isang tse tharo or ho na le tsa long term e leng tse tse kankang three years or dingwaga tse tharo o e kene wena kapa ya loop e kankang up to about five years jalo go tswa fela ka gore wena le motho le motho wa mme o na le di-plan di ba bangwe ba batla go ya sekolong pele ba fetse ke sekolo mm. and then e le gona a tla nyalwa e le gona a tla plana lenyalo ene ka nako eo if a santse a kene thobalanong ga ona gore a kare nao ke a emisa ke fa go na le hangata batho ba re ba fa mmele rest o ka e etsa mm. if o tseba go ka nako o safe ga o thobalaneng ya ba o fa mmele wa gao rest but however o dula o le thobalanong nako yotlhe kao fela molemo ko gore o dule o na le ntho e leng gore o itshireleditse ka yone mhm yaanong um eh, o feditse o nagana gore o feditse go go ka nna le go ka nna le bana a go go go a letlelesega gore o ka tswela pele go di dira mme o ntse o itse gore o sentse o kopana le motho wa rre ke kopa o phethagatsa a kere ga nako tse dingwe o re jaaka o fetsa go tlhalosa gore um ke ke dilo tse e le gore nako tse dingwe o tla bo re o batla go fa mmele reste dilo tsa go tshwana le tseo mme fela o boitse gore o bolokesegile ga o kopane le motho a rre jaanong ga o batle go ntsha popele jaaka bangwe batle badiri um eh, jaanong ga o batle go di dirisa gape gotlhelele o bo o sentse o kopana le motho wa rre a go bolokesegile gore um o tswelele pele go nna o ntse o di dirisa o itse gore o feditse ka bana ga o sa tlhola batla bana ga e ba onso motho a seng a seditse ka lelapa la gae a tseba gore ga sa tlhola a ba le bana go na le mofuta o mongwe gape o go bitswang jole the permanent um method e leng mo e leng gore um e, di-pipe tse tsa nne di-fallopian tubes di a mme ga di kwala di kwala gore a se tlhole a ba le bana go gang gape hmm. a a gona le matshwao mangwe a ka bontshang gore a o na le dingwaga di le some le botlhano fifteen years o di dirisa a gona le ka tsela nngwe e le gore di ka go tlisetsa mathata mangwe mo mmeleng wa gago ga ngata dintho tse re di bonang di tla di le e le mathata a mmeleng wa motho le ga e le ga ba di sebedisitse kapa ga di sebediswa ka nako e khutshwane ke e re bitsang di-short term effects tse leng mm. di tla thoma ha motho a thoma o di sebedisa go ka ba le gore o ka tshwarwa ke tlhogo wa ba le go mm. sellega mo o batlang go busa dijo ka nako e nngwe batho ba bangwe ba ba le gore ba be le mmele o mogolo weight gain kapo e fumane gore mm. le um the desire to have intercourse um le yona e ka ya fatshe go tloa mo go na le tsa nako e telele mo e leng gore motho a ka felelwa ke go bona matsatsi ka eo ka tseba gore ke gobane haholo ga o sebedisa tsele tse ke itseng ke progesterone only ke tsona tse tla hmm. etsang gore o seke wa ba le what we call build up ya endometrium e e leng yona hmm. e tswang e le madi ka nako ya ga kgwedi e fela ga o bona matsatsi a gago ke yona e sa e etswagaleng jalo gangata batho ba tsoa ba bone gore yo ke sa le monyane ga ke sa bona di-period kapa ke sa bona matsatsi ga hmm, ba nana gore di a dula di a tlalela ka mo kampeng ga se gobane go na le mo madi a ntseng a ya teng ke gobane progesterone ele e etsa gore go seke ga ba le letho gogang le etsagalang go seke wa ba le menstruation o gopole gore menstruation ga o ba le yona ka mo kampeng ka nako e leng gore o etsa endometrium e leng mo ngwana a tlo thoma a gola teng ka nako e le hela papa le la nna le dikopane ke gona mo e tlo thoma teng jwale ka nako ha o sebedisa progesterone o etsa hona hore ho se ka ba le that endometrium e le hore le ha di ka kopana ho se ka ba le mo di tla hola teng ebe then ha o be pregnant ho tloha moo ho ka ba le hore ha o so tlogela ho di sebedisa motho o nka sebaka e ka nka ho fitlhela bo six months ho o fumane pelehi ya hao hape empa hangata o tlo fumana hore ya kgutla within three to six months ha o thoma o lefela go di di berekisa then pelegi ya hao ya boa ntho e nngwe gape e kotsi e ka ba e ya gore motho a be le what we call clot formation mo e leng gore madi a tiga mmeleng e ka bontsha e tlhaga matshwafong kapo e tlhaga mo maotong mo e leng gore go ba le di-clot tse formang ke yone e leng gore motho a ka bona ha o tla o na le bothata ba go kapo ho na le bothata maoteng ke hona mo e leng hore di ka hauwa kalafong hore go bona hore na ho na le mathata teng hmm. tla re go ne le tshono wena ko lapeng mo go 0898605665 o tle o botse ngaka ya rona dipotso um ka se re buang ka sone ga jaana thibela pelegi ga re itse gore wena o dirisa efeng um o diitsitso tsotlhe o tlatla o mmolelela mo go 0898605665 um eh, doctor go na le kakanyo ya gore Eh, ke kakanyo le magatela re tle re dule ka one gatshe re le basadi re tlotla re bua ka dithibela pelegitse gore motho o tla ba kgaratlha a batla ngwana ka fa le ka fa e ba reng ya doctor re ke ka ke tshimolotse um eh, go preventa ke santsene ke le o monnyane o mongwe ba re he e doctor ke ka gore ke preventile sebaka se se telanong ke ke a sokola go catch nnete efo ka efong hangata e, jolo ka ke ile ka bolela ha ke thoma ha hona thata ba nako e telele ya go sebediswa haholo ha ba ha motho a a lefela ho di berekisa o tlo fumana gore o kgutlela gore a fumane matsatsi a hae hantle le mm. pelegi ya hae ya kgutla e kgutla hantle empa um ha o sebedisitse for nako e telele jalo ka ha ke tshilo ha ba wena o batla o dula o ipolokile um o ntse o le thobalanong ka nako eo ya ten years and o tseba gore ga o batle go ba le ngwana o ka kgona gore o di berekise ka nako e telele ga se gangata e leng gore di ka o bakela mathata mathata o a bonang fela ke gore o gopole motho o tla ba sebedisa dithibela pelegi gape a sa itlhokomela jalo ka ne re bua ka tshebediso ya di-condoms ga o sa sebedise di-condoms o tlo ba le malwetse a bang teng malwetse a teng e ba a e leng gore a tlotla a affecta the tubes di a blokeha hobane ho ile ha ba le malwetse a mangata and over mengwaga e mengata tse tsele ga di sa sebetse so ke gona mo e leng gore ga se taba ya dithibela pelegi but ke taba ya malwetse a ileng a ba teng ka nako eo ya dilemo tseo tse ngata e leng gore dithuso ha di sa sebetse dipipe ha di sa sebetsa hantle tla mo mogale re na le go le mo kwa clackstop kgomo dumela dumela le bole kae ke teng o kae kgomo ha monate Mm-hmm. le bong ke ne ke kopa go botsa doctor nna ke na le fifteen years ke mm-hmm. sebedisa depo mm-hmm. and then ke utlwile ba re go na le nako tse tsa gore o ka re ga o batla ngwana in the future o ka se bomone ene eh, is it true gore e kgona go go fa cancer in your long run e nna ntse o reditse ke re retse gape o mongwe doctor o tlatla a di arabela tso tsotlhe um re ya ko hammanscral ko go lebogang bo dumela ae ausi lebole kae ke teng o kae ke teng ne ke kopa o botsa doctor gore if kgwedi e ke tlhabile new straight then uh, the next month e ke o bolela gape ba re new straight a e teng ba mpha dipilisi ga e ka se nne le matsapanyana mogo oh okay uh, nna ntsho reditsa ke re um uh, lebza okay mm -hmm. e tla pele ga re araba okay doctor pele ga re ntse re metse mongwe o ka arabela tsepeditse eh ke kopa o kontisa ka potso tota ya mathomo ya bobedi ke ke fumane ya oh, mathomo ya ya ntlha a re o na le dingwaga di le some le botlhano fifteen years a dirisa depo yaanong a re go na le ka ka ka ka gate a ka se kgone go bona ngwana in the near future ga mo batla a re o batla go itse gore nete e fo kae le gore a ke nnete eh, yone depo e kgona go go tlisetsa kankere na eh ha ke tsama ka ya pele ya go ka se gone go ba le bana e go bana ba re tsitse depo ha i ke ka tsela e jwa lo jo ka ke tlhano tsitse o tsame go ba tsho go na mathata a go kae di tshutse tsa ha di sa bulegile di sa gona gore stem se tsa mae le ge la, la papa le ye le o dira le kopane le le le ge la hai ka po ho etsa hala jwang ho bana ha se depo e leng yona e leng ka khosa mathata ha ha le fela go berekisa depho o tla thoma a bone matsatsi a hae e matsatsi a hae a tla ke gona mo e leng gore a ka kgona a ba le bana gape ga e ba di-period kapa matsatsi a hae a satle o tla fuwa kalafo e nngwe e leng gore e tla etsa gore a thome a be le disaekele tsa hae hape hantle e be o ba le ngwana gae ba go kgomela mme le mm, mm, depho mm. le yona a se yona e kgosang kankere re boela gona mo lehate mo kereng motho ga ngata ga a tseba gore o itlhokometse ka dithibela pelegi e ba condom ga di sa sebediswa or ga di sa berekiswa mme ke gona molemo a kopanang le malwetse a e kang le virus e e leng gore ke yona e tlisang kankere ya cancer ke gona mo mathata a thomang teng wa re ga o tlhakanya eng e, le eng e ke gone go go tlisetsang kankere ha go mhm mm ha o tlhaba ha e thusetse ka lekere empa jale ka ha ke tho motho hangata ha sebedisa a berekisa injection a berekisa mm. dipilisi hangata o hopola hore e ba ha ho sa sebedisa protection e leng hore ke ya botlhokwa-tlhokwa e leng di-condoms di-condoms di tla thusa mme di thusa hore di boloke motho ho HIV di boloke motho ho di-virus tse causang cancer di boloke mm. motho ho malwetse a mang e leng hore a ka um eh, a fumana a blokile le di-tricks tsa hae mm mm yo yeah eh yone ya kang ke re ke yone ne ke batla o e gatelele thata ka ntlha gore eh, jaaka ke go boleletse gore o tla be re dutse fo fatshe re ntse re re e ngaka ya re yana le yana le yana yaanong doctor ga o dirisa thibela pelegi go sa kgathalese gore ke a mofuta ofe go sa kgathalese gore a ke peche a ke chipi a ke dipilisi a ke injectione ye feng kana e feng ha o sa bone matsatsi a gago a o tshwanetse go tshoga le gore o tshwanetse o direng santlha ga o bona o sa bone matsatsi a gago o tlamega gore o ye bookelong ba ba bone gore bothata ba teng ke go kae jole ka ha ke tlhalositse go na le tse ding tse etsang gore o seke wa bona matsatsi a gago gogang e le gona gore hmm. di boloke gore o seke wa ntsha lehile le le leng gore ke lona le tla etsa gore ngwana a be teng kapa pregnancy e be teng jole ga o ya bookelong ba tla check mme ga ba kgonne go bona gore bothata bo kae ba o fe kalafo e nngwe e leng gore e tla thoma o bone matsatsi a gago kapa diphilotse tsa gago mme e be o a di bona tse di boa gape ka potso ya bobedi ya um ha o kaya wa fuwa injection ya re o sa ya ha o ya hape ya ba o fumana ho so fela injection ha ba o fa mm. dipilisi ba tlameya gore ba o jwetse hantle ho bona o di thoma ka nako e feng o tlameha gore o bo di thomile pele ho nako ya injection e fela mme ha o di thoma le tsona beke tse pedi tsa ho thoma ho tlameha gore ho bona le protection e nngwe ho fitlhela dipilisi di thomile ho bereka hantle mmeleng wa hao jwale last time o ka berekisa either di-condom or ka nako e nngwe o seka ba le thobalano ho hang for the first two weeks go fitlhela ha the pill yona e se e thoma e bereka hantle mmeleng wa gago um hmm. eh, re kgabaganyetsa kwa hebron dikele di dumela le kae ke teng o kae dk eh, teng ke kopa botsanga ka gore if um high blood ya gago e le kodimo lebaka la gore o seke wa tlhabiwa um thibela pelegi ke eng and then the other thing ke kopa go botsa gore if o dirile cut and tie but e be wima e ka ba matsapa a nnile a feng nna cut and tie o bo sentse o ima ee doctor we okay dk <laughs> are are ee. okay dk na o reditse mo aleseng a kere thank you me re gabaganyetsa ko northern cape go go tlhokaina tlhoks dumela le ka bosibo re teng o kae tlhoks ee eh, nna ke motho a re re mare ke nke boletsa mabapi le mme wa me ga a yo re ke mo reeletse yaanong eh, motho wa ke wa mme ga a kry-e matsatsi a sesadi ya gago nke batla go itse go tota e, e bakiwa ke ke nako e telele thata nako e telele kana re bua ka sebaka sa dikgwedi kana dingwaga e ka nna dingwaga tse nna ke nnileng le tsone le ene le ene ga a kry-e matsatsi o yanong ke batla go botsa gore a ga e mo kgosetse mathata ore nna ke le motho wa gagwe ke le re ga e, e ba ke mathata gareng ga ka le ene okay um o dingwaga tse mme o dingwaga tse o dira thirty nou yana o dira thirty ee, o na le sebaka se se hmm? ke re moana mo kgweding e lateng o tla ba dira kate sentse a na le twenty nine mara a re a re boele ko moragong yanane dingwaga ga o shebile ka nna le sebaka sa dingwaga tse ke a sa ema tsatsing eh, otlhe ke thomile go nna le ene ka dingwaga twenty twelve naga ke ke bona a sa nne le matsatsi mare moraga a a ba kgona go ritla a go nna le ngwana na le twenty seven e se ra nna le ngwana le ene moraga ngwana a sene go gola gape matsatsi a wa ga a tlholang a o dirisa thibela pelegi nngwe e wa e dirisa yone ke di okay okay nya go siame papa yana re tla tlano re go botsa tse tshwantse di arabiwe ke ene yaanong um eh, nna ntse o redisa kereng a ka rona arabe eh, doc hi herma ya mathomo um eh, ya go bua ka high blood kapa hypertension ke mona mo e reng gore pele o fana ka dithibela pelei go molwetse wa gago o tlameya gore o mo what we call profiling jale ga ngata ga go na le hypertension go na le bolwetse ba pelo gape ke tsona tse e leng gore ga di berekisetse dipilisi ga go letsele tse nang le what we call estrogen gobane ke tsona tse e leng gore di ka etsa gore madi a tlote e be a kwala pelo kapo a kwala di-vein e be le gona mo e leng gore go ba le mathata teng jalo profiling is very important ke mokgwa o batho ba mmele o mogolo batho ba hypertension batho ba nang le bolwetse ba pelo ke bona ba tla kgethela tsa bona tse e leng gore ira e tlebe le e senang hormones at all go na le luku e sebedisang e re e bitswang copacty e leng gore ke yone e lokelang batho ba e leng gore ga ba tlameya go ba le go fumana di-hormones gobane ke ka ba etsetsa mathata bophelong ba bona ya taba ya motho a slimang ka nako e leng gore motho a ntse a sebedisa pelei empa o gopole gore ka nako e motho a lekang gore a je hantle a itlhokomela hantle mmele wa hae o wa thaba o ba hantle jale e be le gore re re fertility ya hae e ya godimo ka nako eo e etsagalang le mistake o monyane wa o etsang wa gore a tloe o thole go nka dithibelapelei tsa hae o fumana gore mmele wa hae o fentse o le sensitive o le ready gore a ka kgona gore a ile ha bonolo Mm-hmm. and then re o ne a bua ka go se bone matsatsi ka dingwaga ya thirty mo e leng gore motho o ntse a tlameya gore a bone gore o bona e, matsatsi a gae yona ke hangata ntho e re e bitsang hormonal imbalance mo e leng gore mm-hmm. if di-hormones tsele tse re buang ka tsona progesterone le estrogen ha di a balancer jaaka e tswang gape le taba ya stress if stress se le teng kapo dithibela pelei tsona tsele tse go buileng ka tsona ya progesterone only ke tsona tse ka etsang gore motho a se ka bona matsatsi a gage ka tenta yo bo sentsene o ima ke re mme o a re o dirile cut and tie mme o sentsene a o kgonne go ima a ntse a dirile cut and tie ga ngata e tla le ka yona taba ya gore ga lebala re le batho ba bomme e, o tlhobolebetse di-date tsa gago gantle gore o tlamehile gore e be o nkile thibelopele ya gago ka nako e feng kapa ka nako ngwe o fumane gore o tlodisitse letsatsi ditibela pele di ba sensitive haholo mmeleng mo e leng gore le mistake o monyane o o etsang wona wa go lebala go jampisa either letsatsi kapo matsatsi a mabedi kapo even dihora ke yone e ka etsang gore motho a be le a iphumane a e nne le tshebediso ya di-alasi tse dingwe ntho tse kang di-antibiotics ka nako e leng gore o mm. thibela pelei di blocka tsele tsa thibela pelei e be le gore ke gona mo motho a imang teng jalo gangata ga o fuwang um eh, gaholoholo um eh, meriana kapa medicine e nngwe mm, ngaka ya gago tla o jotsa gore ka nako e please berekisa um, the forms of protection gaholoholo ntho e berekang e ba di-condoms to say if medication ga o sebetsane le dithibela pelei kenyane di-condoms pedi di mhm. teng gore di ka o tshireletsa doctor re lebogile thata re lebogetse nako le tshedimosetso re neetseng yone go gontsi mo re ka go buang um ka dithibela pelege me ke selo fela gore le mo nakong e tlang re tla tsweletsa pele kgang ya rona re lebogile thata a tlhola sentle ke a lebogama